bandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya abanyarwanda batwakiriye nabo babona ko tugize umuryango umwe ntibavuge ngo he n'iza mpunzi ziriko zirabigira ehe niba abavandimwe bariko barabikora reka tuje hamwe tuzane natwe umuganda w'iwacu uyu ni umupfasoni marguerite barankitse arongoye ikigo maison shalom maison shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda aha marguerite barankitse ariko avuga ku mugambi w'ikigo kigiye kubaka kizohuza impunzi ziri mu ikambi ya mahamwa hamwe n'abanyarwanda baba hirya no hino y'iyo kambi iyo nkuru co kimwe n'iyerekeye y'urubanza rw'uruganda rw'itabi rwurwanya kwigendera sinaporo rwigara ruregamwo ikigo cy'imisoro n'amahoro rutashoboye kumviriza uno munsi turazigaruka ko hanze hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ku idonito ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yishimikije ijambo yashikije abanyamerika n'amakungu ejo ku wa kabiri yongeye gushimikira ku kubaka uruhome kuri amerika ihana na mexique biza imbere y'ibindi byose mu gihe hari ukudadaza kuri ico kibazo muri leta ya washington no kudahuriza kuri ico kibazo mu gihe yashikiriza ijambo ryiwe trump yabwiye abashingamateka ko babwirizwa gushira hamwe babwirizwa gushira hamwe kugira ngo bahangane n'ikibazo c'umutekano w'igihugu mu kwemeza amafaranga leta ikoresha no gukingira urube rwo mu manuko perezida trump yishimiye ko yongereje yishimye ko yongereje ubuzi mu gihugu leta yiwe ifatanije n'abashingamateka baranegura amategeko araba imbohe trump kandi haremeza ko leta yiwe yemera juan guaido nka perezida wa venezuela yavuze muri iryo jambo yashikirije ejo ku mugoroba kandi ko abasirikare ba amerika bamaze imyaka cumi n'icenda barwana mu buseruko bagwana mu buseruko bwo hagati yemeza ko abasirikare ibihumbi mirongo itanu na babiri bakomeretse avuga ati nduguye twa mugina ibihugu bikomeye ntibirwana intambara idahera ndugaye twa mugina inyuma y'iryo jambo agishikiriza inyuma y'iryo jambo ubu serukira umugambwe wa demokrate nawe araza kuvuga uno munsi uko abona igihugu cifashe ku butegetsi bwa perezida Trump umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu new antonio guterres avuga ko ati abasirikare mvamakungu bazokwinjira muri venezuela agasigura ko ibihe vyo kurungika abanyamahanga muri amerika y'epfo vyataye igihe guterres yabwiye ejo ejo rya amerika ko ari, ari ku cicaro ca onu new york eh, ko ico asaba aru, ashimitse ari ukwirinda ubwicanyi ubwo ari bwo bwose atanumwe bwungukira perezida donald trump yashikirije ko abasirikare ba amerika bashobora gukoreshwa muri venezuela ariko ntiyatomoye neza ico icotuma abarungika guterese ku ruhande rwiwe asigura ko yavuganye n'impande zibiri zitumvikana muri venezuela akavuga ko hatibaza ko kuja mu yandi matora bishobora gutanga inyishu ariko yatomoye ko abanyevenezuela ari bo ubwabo bakwiye kuganira kugira ngo batorere inyishu hamwe kandi ko onu yiteguye gufasha muri ivyo biganiro papa francisco yashikirije nawe nyene jo kwa kabiri ko vatikano ishobora gufasha mu biganiro mu gihe impande zibiri zitavuga rumwe muri venezuela zo bisaba Programu za nucleaire misile za Korea ya Ruguru ziracari uko zari kandi ico gihugu kiriko kirakoresha ibibuga vy'indege n'ibivuko mu kunyegeza ibirwanisho vyaco ntibizoterwe n'ibitero vy'indege za Leta z'Ubumwe za Amerika ivyo vyashikijwe n'abahinga b'ishamwe mpuzamakungu ONU muri raporo yatangajwe ejo kuwa kabiri uwo murwi w'abahinga wavuze ko ibihano vyafatiwe korea ya ruguru ataco vyamaze kuko ico gihugu kikironka ibidandazwa biva mu gitoro kikigurisha ibizuku cabujijwe kandi kibandanya gica kubiri n'ibihano cafatiwe kubirwanisha iyo raporo yo mw'ibanga yashikirijwe akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano mu gihe perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ari mu myiteguro y'inama igira kabiri izomuhuza muri uku kwezi kwa kabiri na Kim Jong Un. Amerika yizeye ko izogira ico ishitseko mu gusambura ibigwanisho vya nucleaire biri muri Korea ya Ruguru. radiyo ijwi ry'amerika mukunda isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kandi turabahaye ikaze mu burundi kugira ngo mutwumve muja ku mirongo migufi ya shotweze kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze mucamanza muri sentare y'ibanze ya kaciru ni mu gisagara ca kigali mu rwanda ntiyaburanishije urubanza ruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara ruregamwo ikigo c'imisoro n'amahoro guteza mu camunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko wunganira abatsindiye camunara avuga ko uruganda rudafise ububasha na ruto bwo gutanga ikirego ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu eric bagira ubusa akurikiranira hagufi vy'urwo rubanza impaka ndende zihariye iburanisha ry'urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana guteza mu cyamunara fonde commerce y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko zose zashingiye ku izina ry'uruganda premier tobacco company limited ptc mu mpine umucamanza agisaba metre janvier rwagatare gusobanura ikirego cy'uruganda metre jean pierre munyangabe wunganira mm and rgd company yatsindiye cyamunara yahise azamura inzitizi yavuze ko mu bigize cyamunara ya fonde commerce n'izina rya sosiyete y'ubucuruzi rigenderamo yisunze ingingo z'amategeko metre munyangabe yavuze ko izina ptc ritakiriho bityo ko nta bubasha uruganda rufite bwo gutanga ikirego n'inzitizi yateye metre rwagatare wunganira uruganda rw'itabi guturika araseka mu rukiko kuko ngo umucamanza yari yatanze umurongo ko nta yindi nzitizi izakirwa yavuze ko ikiregerwa ari cyamunara yabaye binyuranije n'amategeko kandi ko ibyagurishijwe ari iby'uruganda ptc akavuga ko bitumvikana ukuntu nta burenganzira bagira bwo kuregera ibyabaye ati none se baguze ibintu byande nabo yisunze ingingo z'amategeko metre rwagatare yasobanuye ko mu buryo bwemewe n'amategeko ptc itaraseswa yavuze ko binabayeho byaca mu nama rusange y'abanyamigabane cyangwa mu rukiko yasabye ko inzitizi yasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi kuko batanze ikirego cyihutirwa mu gihe urubanza rumaze amezi atatu avuga ko ptc kiriho ari nayo mpamvu yatanze ikirego urukiko rwabajije abunganira abaregwa niba izina ptc rikiriho Metri Fatuma Mukakibibi wunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Vedaste Habimana yavuze ko inzitizi yatanzwe ari ndemyagihugu yavuze ko izina ry'uruganda PTC ritakiriho bityo ko gutanga ikirego mu izina ryarwo bihabanye n'amategeko yavuze ko abaguze PTC bamaze kuyandikisha nk'umutungo wabo bwite kandi ko udashobora kongera kwitirirwa abandi bantu asaba urukiko kwiherera rugasuzuma iyi nzitizi ukwayo umucamanza abajije abunganira abaregwa uw'izina ptc ryanditseho kugeza amagingo metre jean clement gatera wunganira ikigo cy'imisoro n'amahoro yavuze ko hakurikijwe amategeko agenga imisoro ikigo rdb cyandika amasosiyete y'ubucuruzi cyarangije gusesa uruganda rw'itabi ptc metere rwagatare wunganira uruganda rw'itabi ptc ati ibivugirwa hano bitangirwa ibimenyetso yazamuye hejuru itangazo rya cyamunara ya fonde commerce y'uruganda ryanditswe n'umuhesha w'inkiko vedaste habimana avuga ko ibya ptc birangiye maze ashimangira ko ptc ikiriho kandi ntaho izajya metere gatera kuri rwanda revenue authority ati inzitizi ifite ishingiro sintekereza ko impinduka zabayeho kubera cyamunara zitageze muri rdb ni kubyitekerereza cyangwa ufite ibimenyetso ni ikibazo umucamanza yamubajije yasubije ko rdb izi ku izina ry'uruganda ptc ritakiriho kandi ko nta zindi manza zo kuyisesa zabaho metere baje n'ibyiringiro nawe ku ruhande rwa metere habimana yavuze ko ikirango cy'izina ry'uruganda ptc cyavuyeho kijya kuri mm and rgd company yatsindiye fonde commerce urukiko rwabajije abaregwa niba abanyamigabane b'uruganda ptc badashobora kongera gukoresha izina ry'uruganda ptc mu bindi bikorwa by'ubucuruzi metere rwagatare wunganira uganda yasabye ko batanga inyandiko mvugo ya cyamunara avuga ko abaregwa biregura bashingira ku misoro mu gihe wasanga ari akantu yita gato cyane bakirengagiza ko uruganda rufite abanyamigabane abakozi n'ibindi hari ibibazo uyu munyamategeko wunganira uruganda rw'itabi rwa rwigara yabajije abo bahanganye ariko ntibadusubije ati niba bemeza ko izina ry'uruganda ptc ritakiriho umusoro bishyuza wararangiye ntibazongera kwishyuza uwo musoro nibajya kuwishyuza se bazawishyuza nde hakunze kumvikana amajwi yo hasi yuje amarangamutima ku bari mu rukiko barimo abahoze bakora mu ruganda maze umucamanza akabacecekesha metere munyangabe wunganira abatsindiye cyamunara yavuze ko izina ptc nubwo ritarandikwa ijana ku ijana kubo yunganira ariko ritakiri iry'uruganda metere rwagatare yavuze ko mu cyamunara amategeko atomora ko uwagurishije n'uwagurishirijwe umwe muri bo ashobora kunenga imigendekere yayo ati turi imbere y'urukiko aho abantu bose bareshya kubera ko babikoze kandi tubinenga baravuga ko uwagurishirijwe ata atakiriho urukiko rwabajije igihe sosiyete y'ubucuruzi itakaza ububasha bwo kwitwa ityo metere gatera yasubije ko ptc itigeze ihomba ku buryo iseswa ko ba nyiri sosiyete bashobora kuyisesereza kandi ko bitewe n'imyitwarire yayo ishobora gutezwamo cyamunara kubera imyenda yaba itarishyuye aho ngo cyamunara ishobora gutwara ibyo ari byo byose bimwe mu byabaye kuri ptc nyuma y'izo mpaka ndende umucamanza yazihagaritse maze avuga ko mu bushishozi bwe atazisuzumira hamwe n'urubanza mu mizi atanga indi tariki umucamanza agisohoka bamwe mu bari mu rukiko mu biganiro byabo bati nubwo tutumva ingingo z'amategeko ariko uru natwe twaruca abandi bagafata ibyavuzwe n'abunganira abaregwa nk'ibidafite ishingiro ikigo rwanda reveni otoriti n'umuhesha w'inkiko mwuga habimana mu ntangiriro z'ukwa cumi bibiri na cumi n'umunani nibwo bateje mucyamunara fonde komerese y'uruganda rwa rwigara yatwaye icyari kiruherereyeho cyose kugeza no ku izina ryarwo uruganda ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko bagasaba kubitesha agaciro ishingiro rya byose ariko ni akayabo gakaba kaba miliyari esheshatu z'amafaranga rwanda reveni otoriti yishyuza uruganda nk'imisoro kampani mmrgd yatsindiye cyamunara bivuga ko ifitwe n'uwitwa ejide gatera yihuriraho n'abandi bantu uru rubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo rwanda reveni otoriti rega amabara abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda kugira imicungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse ko uwamahoro ane rwigara mukobwa wa rwigara umuyobozi w'uruganda ptc icyarimwe n'umunyamigabane na neza yvone wari umucungamutungo w'uruganda icyarimwe n'umunyamigabane baryozwa iyo misoro ni nyuma yo kubahamya uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutabasha kwishyura imisoro ikigo rwanda reveni authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye kititaye ku manza ziri mu nkiko ni umusoro umuryango wo kwa rwigara uvuga ko ari umurengera kandi bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki ibyo kuba ari umunyemari ukomeye asina paul rwigara na leta y'u rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi na gatanu akimara gupfa ku bivugwa n'ubutegetsi yazize urw'impanuka ku bivugwa n'umuryango w'ubutegetsi nibwo bwamuhitanye umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali erike bagira ubusa arakenuye tukiri mu gihugu cy'u rwanda inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ntizorohewe no kubahiriza ikiringo ntarengwa zari zahawe n'ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu ngo zibe zasubije ingurane za koperative umurenge sako zambuwe n'abakozi b'ako karere kugeza ubu harugwa amafaranga arenga miliyoni mirongo ibiri na zitandatu za sako zagurije abakozi b'akarere ariko ntiyishyurwa ibikomeje kubera intambamyi yo kugurana na umunyamakuru wacu temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri ino nkuru abakozi b'akarere barebwa n'iki kibazo cyo kutishyura imyenda bafashe mu mirenge sako aha muri rusizi bararenga mirongo itatu biganjemo hari n'abo ku rwego rw'utugari ndetse n'abakora mu nzego z'uburezi nk'abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri uretse ko harimo n'abayobozi mu nama njyanama z'imirenge n'utugari inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ziragaragaza ko abo bafitiye za sako arenga miliyoni makumyabiri mu mafaranga y'u rwanda igihe ntarengwa cyari cyatanzwe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ariyo tariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize kugira ngo ayo mafaranga agaruzwe cyasize aka karere ka rusizi kadashoboye kugaruza n'ageze ku icumi ku ijana nk'uko bikubiye mu ibaruwa iyo minisiteri yandikiye ubuyobozi bwako ibushinja kugenda bigura intege muri iyo gahunda uretse abo bakozi b'akarere mirongo itatu n'umwe bakiri mu kazi bashinjwa kwambura za sako ubutegetsi bunagaragaza ko hari n'abandi bahoze bagakorera barimo n'abadafitiwe imyirondoro izwi baza muri icyo kibazo aha bwana kayumba efuremu uyobora rusizi nibyo asobanura dufite abakozi bahoze bakora mu karere ka rusizi ariko bagiye gukorera mu karere ka nyamasheke bagera kuri batatu nabo dukurikiranyeho umwenda w'ibihumbi magana ane na mirongo inani tukagira abandi bahoze ari abakozi b'akarere ariko ubungubu tutazi ahantu bari kubera ko bavuye mu kazi ku mpamvu zinyuranye bagera kuri cumi na batanu nabo dukurikiranyeho agera kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana atandatu bisagaho gakeya benshi muri aba bagaragaza ko intandaro yo kunanirwa kwishyura sako yaturutse ku gihombo bagize mu mishinga bari bateguye baka inguzanyo twagiye tugira imbogamizi z'ibihombo bitandukanye biturutse ku aho umuntu akorera aho njye nari nabashije kugura moto ikaza gupfa kubera imisozi mibi dutuyemo ikaza kumpombera ku buryo ishobora kuba ntaranayigurisha amafaranga arengeje ibihumbi magana abiri kugira ngo nkemure ikibazo cy'umwenda nari mfite ariko kiranga kirananirana nari imenyereye ibintu by'ubucuruzi ukagura ibitoki ntinga umutobe inzoga ariko bitewe n'igihe cya periyodi y'imvura byageze aho ngaho bisa n'ibihagaze ukuntu birahomba nsa nusubiye inyuma rero ubwo hari amataranje yenda umuntu yari yishyuye andi bitewe n'uko umushinga wari wahombye ntiyabasha kuyishyura neza izo mpamvu zabo ari ku butegetsi buvuga ko nta shingiro zifite bukabashinja kwambura ku bwende ndetse kuri abo bose bakiri mu kazi bwanabahaye igihano cyo kugawa aka karere ka rusizi kagaragara mu turere dutandatu dutungwa agatoki na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugenda gake mu kugaruza iyo myenda yafashwe n'abakozi bako kandi kanagaragaramo icyo kibazo kurusha utundi n'arenga miliyoni makumyabiri n'esheshatu yagurijwe abakozi cyangwa se abari abakozi ntibishyure iyo minisiteri iheruka gutanga ikindi gihe ntarengwa ari cyo tariki ya cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa kabiri ngo icyo kibazo kibe cyavuye mu nzira ibi byatumye mu nama urwego rw'akarere ruheruka kugirana na bamwe mu barebwa n'icyo kibazo rubasaba kwiyandikira amabaruwa batanga igihe gito gishoboka ngo babe bagikemuye gusa mu kiganiro n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika byumvikana ko icyizere cy'uko ibyo bizubahirizwa ari gike cyane igihe cy'icyumweru kimwe urebye ntari icyumweru kimwe kugira ngo ubone miliyoni ebyiri na magana ane cyane cyane aho dutuye ni ikintu gikomeye biragoye njye ndumva ngifite imbogamizi aho nifuje ko bajya bafata no ku mashahara mpembwa noneho nkagurisha ingwate nari natanze muri sako hanyuma ngasohoka muri icyo kibazo ariko bikaba bitakunze abantu benshi dufite nyine ikibazo gikomeye kuko kugira ngo dute twese uwo muhigo bitoroshye ku ruhande rw'ubutegetsi ho ariko nta kindi kigomba gukorwa burabasaba kwitabaza ubundi buryo batarebye ku by'imishahara niba umuntu yishyuzwa miliyoni ebyiri akaba ahembwa ibihumbi ijana ntabwo wavuga ngo uzategereza kwishyura ku mushahara kandi noneho bikaba bigaragara ko bari mu gihe cy'ubukene ibirego byo kwishyura imyenda bivuze ko rero bagomba gushaka ubundi buryo bwo kubona amafaranga yo kwishyura atari ukuvuga ngo ni ugushakira ku mushahara kandi bose ni abagabo n'abagore bashoboye dutekereza ko baraza kugira ibyo bigomwa ari ukugira ngo barangize uyu mwenda bafitiye igihugu kugeza ubu kuri bamwe ariko icyo bani cyose ko niyo bakwitabaza inshuti n'abavandimwe ngo babagurize bavemo uwo mwenda bishobora kurangira birukanywe mu kazi bakazabura icyo babishyura uretse iki kibazo cy'abakozi b'uturere bambuye sako cyahagurukiwe nyuma y'aho perezida kagame agikomojeho mu nama y'umushyikirano iheruka imyenda itishyurwa muri ibyo bigo by'imari bivugwa ko byashyiriweho abaturage ngo bakangukire gukorana n'amabanki mu rwego rwo kwiteza imbere imaze kugera ku rwego rukabije nk'aha muri rusizi ubwaho mu makoperative nk'ayo y'imirenge sako agera kuri cumi n'icyenda habarurwa harimo n'ayo ubutegetsi bugaragaza ko atagishoboye gutanga inguzanyo nibura y'ibihumbi mirongo itanu ku muturage kubera icyo kibazo cy'imyenda itishyurwa iki ariko si ikibazo aka karere kisangije konyine kuko hari n'ahandi mu gihugu no kubikuza y'abaturage babikije ubu bitagishoboka kubera imicungire mibi y'umutungo igaragara muri ibyo bigo byashyiriweho ahanini ba rubanda rugufi imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative aha mu rwanda yo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani yagaragazaga ko kuva mu myaka icyenda ishize imirenge sako hirya no hino mu gihugu yari imaze guhomba arenga miliyari imwe na miliyoni magana arindwi na mirongo itatu mu mafaranga y'u rwanda temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda inkuru ya temistokle mutijima mushobora kongera gusubira kuyumva muciye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu kome muje ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara tumira amate gato hama dusubire mu rwanda ariko tubabwira imigenderanire igiye kuba hagati y'impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda n'abanyarwanda ba mu ncungararo y'ikambi ya mahama
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kigiye kubaka inyubakwa zo gukomeza umubano no kunywana hagati y'impunzi ziri mu ikambi ya Mahama hamwe n'abanyarwanda ba mu icungararo iyo kambi izo nyubakwa zizokubaka ku irembo ry'iyo kambi harimwo uburiro ubunywero amahoteli n'ibindi gutanguza ibikorwa nyezina vyabaye kuri uno wa kabiri impande zose zirashima nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yari yanyarukiye kuturaba uko vyagenze urongoye ikigo Mezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda ari kumwe n'utwara ishyirahamwe Friends of Humanity ry'i Geneva mu Busuwise nibo bashize ibuye rya mbere ritanguza ibikorwa byo kubaka inyubakwa izo biri mu buriro uburyamo ubunywero aho kugirira amanama hamwe n'aho kudandariza hameze nk'agasoko umufasoni Margarete Barankitse atwara Mezo Shalom avuga ko intumbero ari ugushiraho ahantu hahurirwa ko n'impunzi z'abarundi zahungiye mahama hamwe n'abanyarwanda bakira izo mpunzi cane cane ababa hirya no hino iyo kambi mu murenge wa mahama mu karere ka ngoma nicyo gituma twayubatse inyuma y'ikambi dushaka ko abanyarwanda batwakiriye nabo babona ko tugize umuryango umwe ntibavuge ngo he n'iza mpunzi ziriko zirabigira ehe niba abavandimwe bariko barabikora reka tuje hamwe tuzane natwe umuganda w'iwacu dushaka ko abantu bahuriraho turetse n'abanyarwanda n'abanyamahanga bakora ngaha hagati bicare baganire haze ahantu umuntu yicara naho nyine agatekana kuko iyo uri impunzi uzana ububabare bwinshi hariho umwe abakomeretse ku mutima hariho n'abakomeretse ku mubiri mu nteguro mu mezi atatu izoba yuzuye izotwara amafaranga arenga gato imiliyoni ijana y'u rwanda yatanzwe n'ishyirahamwe friends of humanity abazokora muri iyo nyubakwa mu guteka kwakira ingenzi n'ibindi ahanini n'urwaruka rw'abarundi rwigishijwe n'icyo kigo mezo shalom hamwe n'abanyarwanda baba muri ako gace mugani hazoba abana bacu bize gusa guteka dushaka ko n'abanyarwanda baza bagakora harimo abazoteka abazoteka imikate abazoteka pizza abazogira isuku byinshi abazokoza amasahani abazokoza ibirahuri hanyuma rero kandi duhindure ishusho bama baha impunzi impunzi mengo si umuntu nk'abandi mengo ni umuntu amugaye arinda kurindira ko bamufasha dushaka kubereka ko dufise ibintu dushobora kwigisha n'abatwakiriye n'abandi batubona ishyirahamwe ya ser ryitaye impunzi rirashima icyo gikorwa n'userukira inkambi ya mahama ku ruhande rwa leta y'u rwanda na wene arashima icyo gikorwa cy'ubumwe no kunywanisha impunzi z'abarundi n'abanyarwanda babana hafi hazafasha ngo ari impunzi ari umunyarwanda uri hanze ahangaha ndetse n'uzava ahandi kure azaza ahitira ahangaha igomba guhuza abanyarwanda ndetse n'abarundi bacumbikiwe mu nkambi mu nkambi ya mahama ndetse natwe tuhakorera izatugirira akamaro iki ni igikorwa gikomeye ndetse no ku karere no kuri mahama umurenge wa mahama bose bashobora kuzajya baza bagakoresha bagakoresha ahangaha abo barundi n'abanyarwanda nabo ku bwabo babona ko ubucuti bari bafitaniye bugiye gukomera twahoraga nta kazi dufite ariko ubu dufite umunezero ko tubonye ahantu tugiye guserukira natwe tugahita twambara tukaza muri ya mafaranga twahakuye dukorera tukaza no kuyaharira twari icyaro kubu tugiye kubona umujyi turishimye cyane kubera ko twari turi mu bwigunge bose nk'abashyitsi baza kutugenderera ntibabone aho biyakirira none bagiye kujya babona aho biyakirira baze bisanzure tugirane imishyikirano nanjye nimugoroba nimbona agafaranga nyarukenze hano urabona nanjye mfite amaboko yo gukora nzajya nkora nimbona nako katurumbo ka magana atandatu karimo nako ninjiremo nkafate ariko ndi kukanywera ahantu hasobanutse ahubwo nibatugirire neza bagure n'ahandi bubake henshi ubundi bahamere neza cyane tujye tubona aho twiyakirira natwe ubundi twajyaga nyakarambi kwiyakirirayo hakubu turakakira kuza turiyakira ahangaha tugiye kuva ibuzimu tujya ubuntu imana itugiriye neza kuko iterambere ritwegereye twasabanaga ariko noneho bigiye kurushaho tugomba gusabana n'abarundi ubwo rwose iterambere bararituzaniye ryiza cyane riri kwihuta batugejejeho amazi twari twarayabuze yaba leta y'u rwanda haser hamwe n'ikigo mezo shalom bahamagarira abandi bagwizatunga kuzana imigambi y'iterambere ihuza abarundi n'abanyarwanda kugira ngo icyo gice kiri mu ikambi ya mahama gicike village canke igisagara kinywanisha Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye abakunzi b'ikiganiro c'amagara y'abantu ntitwabibagiye ni mu kanyisasi uno munsi mu kiganiro c'amagara y'abantu turagaruka ku ngwara ya zona iri mu ngwara z'urukoba zibangamira amagara y'abantu bivugwa na muganga Belize Kaneza yanonosoye ibyo kuvura bene izo ngwara ni mu kiganiro agirana na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse reka tubaha akanya batuyagire ivy'iyo ngwara muganga Belize Kaneza asigura ko ingwara ya zona iterwa n'umugera w'ingwara y'ibihara bifata abana bakiri bato kubera ko uwo mugera ari wo virusi varicella zoster utigera usohoka mu mubiri naho umwana akiri bihara uragaruka ukamutera indwara ya zona igihe umubiri utagumanye abasoda bakwiye bawugwanira uyu muhinga mu kuvura indwara zo ku rukoba arasigura igihe bagabanuka gutakara nk'iyo umuntu ariko aragera mu zabukuru tuvuge nko guhera ku myaka mirongo itanu cyangwa irenga hama ikindi ni indwara zimwe zimwe zituma ubwo bushobozi bwo kwigwanira bugabanuka tuvuge nk'umugera wa sida kanseri cyangwa uburuhe bw'umubiri canke umwitwarariko urenze bishobora gutuma ubwo bushobozi bugabanuka nk'umenye ko agwaye nk'uwo mugera wa sida agafata imiti hakiri kare kugira ngo ntarinde gushika aho indwara zimusinzikaza hano mu gihugu iracaboneka mbega hari urugezo mwa mufise yaba ibonekako urugezo nabambeshe sinzi ibiharuro iyo bigeze ku muga uko ndabibona iminsi yose mu kazi kanje ni uko nko mu yinga ndaronka nk'abantu bashika nka batatu batanu ubwo urumva hariho n'ababa bataje kuri jewe bakaja nko ku ba generaliste ni ukuvuga yuko iyo ndwara iracahari cane turetse n'abo baza kwivuza hariho na benshi tuzi yuko kenshi bataza kwivuza novuga yuko iyo ndwara iracahari cyane aha muganga abandanya asigura uko ifata itangura umuntu yumva udusonga canke ubabare canke ukumva umenga umuntu ariko arasha atari ikintu na kimwe yibona ko ku mubiri hamaheze nk'umunsi umwe canke ibiri akavyuka abona uduhere twinshi dutonze turi hamwe turimo amazi kenshi ikunda gufata tuba turi hamwe turundanye cyangwa tuba dutonze umurongo turarundanye hama tukaba dutonze icyarimwe kenshi igafata mu gikaraza cyangwa mu mugongo cyangwa ku nda mbese no ku bihimba by'irondoka irajyaho no mu maso kenshi irajyaho indwara ya zona nubwo itangura izana uduherehere nk'izindi ndwara zimwe zimwe muganga berize kaneza asigura ko yoroshe gutandukanya nizo zindi ikimenyetso cyayo novuga nti kiyerekana ni uko ifata igihimba kimwe cy'umubiri ni ukuvuga ifata iburyo cyangwa ibubamfu mugabo ntishobora kuza icyarimwe iburyo n'ibubamfu hama utwo duhere tukababaza cyane umuntu akiyagaza turajyana hariho igihe dushobora kwiyumisha twonyine haheze nk'iyinga rimwe cyangwa zibiri hariho n'igihe bisaba yuko urinda gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo twume iyo ndwara itera imisonga myinshi iyo misonga ishobora no kubandanya n'igihe utwo duhere tuba twumye akaba ariho kenshi nca ndabarungika ku muganga araba ibintu by'imitsi soza bwenge kugira ngo abakurikirane kubera ubwo bubabare nko ku bantu bashaje canke ku bantu bafite umugera wa sida bubabaza cane kandi butuma umuntu ataco ashobora kwishoboza zona iri mu ngwara ivugwa igakira ariko vyose bikavana n'uko umuntu yanyarukiye kwa muganga iyo ngwara novuga yuko umuntu ayivuje hakiri kare itiyica gusa yoshobora kwica umuntu iyo ativuje tuvuge hagaca hajamo amamikrobe umuntu agaca agira icyo navuga infection generale hama icyo gihe umuntu ashobora kwicwa purito n'iyo infection mugabo ntiyicwe n'iyo zona nyine izina indwara ya zona ntiyandukira icyo bikoze igihe umuntu ajojotewe ko n'amazi ava mu duherehere two yafashe ashobora kumutera indwara y'ibihara mu gihe atigeze abigwara akiri umwana nk'uko muganga berize kaneza abivuga i bujumbura diane ndonse ijwi ry'amerika Diane Ndonse arakenuye ko yakoze na muganga Belize Kaneza kuri ico kiganiro yamuhaye mwakoze inshuti bakunzi namwe bwe mwatwumvirije abandi dushimiye namenyesha amakuru bacu batandukanye bari mu mihinga itandukanye bagize ico bashobora bagize ico bakora kugira ngo ikiganiro cuno musi gishoboke yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingénieur Adrius yadufashe mu hinga bw'ivyuma naje Diane nahazu nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno musi tuzosubire ejo niyo Imana yadutiza amagara mugire umu umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu
Jamais que